mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye ederwema kuva ku itariki ya cumi na kane kugeza ku ya cumi na gatandatu ukwezi gutaha kwa karindwi abanyarwanda barajya mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ni ku nshuro ya mbere aya matora yombi agiye kubera rimwe imibare iheruka gutangazwa na komisiyo y'amatora mu rwanda yerekana ko abanyarwanda bari kuri lisiti y'itora basaga miliyoni icyenda n'ibihumbi cumi na bibiri abo barimo abarenga gato ibihumbi mirongo itandatu bazatorera mu bihugu by'amahanga batuyemo bivuze ko ku baturage hafi miliyoni cumi n'enye u rwanda rufite ubu abangana n'ijanisha riri hejuru ya mirongo itandatu na gatanu ku ijana bemerewe gutora mu rwanda imyaka yo kwemererwa gutora ni cumi n'umunani ni mu gihe iyo kwemererwa kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yo ari mirongo itatu n'itanu naho ku mwanya w'ubudepite ikaba makumyabiri n'umwe mu rwanda uretse abakandida bo mu byiciro byihariye ni ukuvuga abagore urubyiruko n'abafite ubumuga abandi bakandida bose biyamamariza ku ntonde z'amashyaka baturukamo bivuze ko mu gutora hatorwa amashyaka hadatorwa abakandida amashyaka ahabwa imyanya mu nteko ishinga amategeko mumbabarire amashyaka ahabwa imyanya mu nteko ishinga amategeko hagendewe ku majwi yagize mu matora iyo myanya ishyaka ryabonye isaranganywa abakandida baryo hagendewe kuri kuri rwa rutonde rwashyikirijwe komisiyo y'amatora mbere yo kwiyamamaza mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko ayo matora ategura twatumiye bwana Charles Munyaneza ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko tutaramubona neza uh, ubwo mu kanya nitumubona turamuha ijambo reka tube twumva aka kazi ke radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyo ni indirimbo y'umuhanzi masamba intore nabibabwiye ko kuva ku itariki ya cumi na kane kugeza ku itariki ya cumi na gatandatu ukwezi gutaha kwa karindwi abanyarwanda barajya mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ni ku nshuro ya mbere aya matora yombi agiye kubera rimwe imibare iheruka gutangazwa na komisiyo y'amatora mu rwanda irerekana ko abanyarwanda bari kuri lisiti y'itora basaga miliyoni icyenda n'ibihumbi cumi na bibiri aho barimo abarenga gato ibihumbi mirongo itandatu bazatorera mu bihugu by'amahanga batuyemo bivuze ko ku baturage hafi miliyoni cumi n'enye u rwanda rufite ubu abangana n'ijanisha riri hejuru ya mirongo itandatu na gatanu ku ijana bemerewe gutora mu rwanda imyaka yo kwemererwa gutora ni cumi n'umunani ni mu gihe yo kwe kwemererwa kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yo ari mirongo itatu n'itanu naho ku mwanya w'abadepite ikaba makumyabiri n'umwe nababwiye ko mu rwego rwo kugerageza gusobanukirwa neza uko ayo matora ategurwa twatumiye bwana Charles Munyaneza uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana Munyaneza ikaze cyane mu kiganiro muri Sanga ku ijwi ry'Amerika
yego yego murakoze cyane kandi Urako- muraho meze neza yego tumeze neza kandi nawe urakoze kugira ngo utubonere akanya tuzi ko ah, mufite akanya ga- gake ah, kubera imirimo myinshi murimo yo gutegura aya matora ariko mu gutangira mbere na mbere watubwira uko ibikorwa byo gutegura aya matora bihagaze kugeza ubu ngubu bwana munyaneza
Eh, murakoze cyane Eh, nk'uko wari urimo bisobanura amatora tuzatangira itariki cumi n'enye cumi n'eshanu na cumi n'eshatu nibwo tuzakora amatora z'ukwezi gutaha hasigayeho iminsi mikeya nk'uko ubyumva rero bikaba bivuga ko eh, mu bijyanye n'imyiteguro komisiyo y'igihugu y'amatora ndetse n'igihugu muri rusange eh, tugeze kure twitegura amatora Eh, wenda ibyo navuga by'ibanze biba bigomba kuba bikorwa kugira ngo amatora abe n'ibyo nanyuramo muri make Eh, navuga ko ibikoresho bya ngombwa byose twamaze kubibona bikenerwa mu matora kuri y'imari ikenerwa mu matora leta y'u rwanda yamaze kuyitanga Eh, tugeze kure twigisha abaturage bamaze gusobanukirwa ibijyanye n'amatora kandi turacyakomeza dukoresheje uburyo butandukanye kugira ngo abaturage bamenye impamvu batora bamenye aho batorera bamenye uburyo bw'amatora azakorwamo dore ko ni amatora agiye gukorwa abiri azaba umunsi umwe akorerwa mu cyumba kimwe cy'itora So, ibyo byo kwigisha abaturage nabyo turabikora dufatanyije n'inzego zitandukanye hari eh, inzego zitari iza leta nk'imiryango itegamiye kuri leta hari itangazamakuru n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye Twa- nk'uko mubizi tumaze iminsi twavuguruye irisi y'itora izatorerwaho n'imibare mumaze kuyivugaho muri make Eh, igisigaye ni ukuzatanga ilisiti ya nyuma ejo ndi tariki makumyabiri n'icyenda z'ukwezi kwa gatandatu twamaze kumenya aho tuzatorera ibiro by'itora tuzatoreramo haba mu rwanda haba no hanze y'u rwanda Eh, muzi ko twarangije kwakira abantu bashaka kwiyamamaza haba ku mwanya wa perezida ndetse no ku badepite ubu kwiyamamaza igikorwa cyo kwiyamamaza kikaba cyaratangiye ejo bundi tariki makumyabiri n'ebyiri eh, z'uku kwezi aho mvugira aha kikaba kirimbanije kandi kigenda neza ubu ibikorwa bisigaye mu by'ukuri ni ugukurikirana ibikorwa byo kwiyamamaza bigomba kuzarangira itariki cumi n'eshatu ukwezi kwa karindwi ibindi ni ukugeza ibikoresho by'amatora ahazatorerwa eh, haba mu rwanda haba ndetse no mu rwanda ubu byamaze no gutangira bu- koherezwa navuga muri make ko eh, nka komisiyo y'igihugu y'amatora ishinzwe ibijyanye n'amatora twiteguye n'abanyarwanda bariteguye mu ngeri zabo zitandukanye abiyamamaza barimo bariyamamaza Eh, ubwo mbese muri make dutegereje umunsi w'itora cyangwa iminsi y'amatora kugira ngo abanyarwanda tuzajye gutora abemerewe gutora bari ku- ku malisiti y'amatora Eh, urakoze cyane wari ukomoje ah, ku bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza Ah, mu gihe cyo kwiyamamaza ah, uruhare rwanyu ni uruhe nka komisiyo
icya mbere eh, komisiyo y'igihugu y'amatora niyo eh, ishyikirizwa gahunda zo kwiyamamaza abanyapolitike baba abakandida ku mwanya wa perezida mu myanya y'abadepite bashyikiriza komisiyo y'igihugu y'amatora gahunda zabo zo kwiyamamaza ni ukuvuga aho baba bashaka kuziyamamariza amatariki amasaha kugira ngo turebe niba nta mitwe ya politiki ibiri nta bakandida babiri wenda bahuriye ahantu hamwe eh, icyarimwe ibyo tukaba tubikora kugira ngo habe hataba ibibazo wenda imitwe ya politiki cyangwa abiyamamaza bahuriye ahantu hamwe isaha imwe Eh, dore ko amategeko ateganya ko haba umukandida urenze umwe cyangwa umutwe wa politiki urenze umwe wemerewe kuba wakwiyamamaza ahantu hamwe mu murenge umwe mu ntara z'igihugu eh, ku munsi umwe ku isaha imwe ndetse kuba banakwiyamamariza mu kare- kagari kamwe ko mu mujyi wa kigali ibyo rero eh, turabisaba bakabiduha tukabireba aho dusanze wenda hari aho byagongana tukaba twabagira inama Eh, icyo niho duhera icya kabiri ni ukukurikirana kureba ko abiyamamaza bubahiriza amategeko kubera ko amategeko hari ibyo ateganya abiyamamaza be- bagomba kubahiriza baba abakandida ku giti cyabo baba imitwe ya politiki ibyo tukabikora dukoresheje abakozi bacu bari hirya no hino mu gihugu Mm.
ariko no gukurikirana kureba ko n'abo bakandida nabo uburenganzira bahabwa n'amategeko nabo babubona eh, bakaba bakwiyamamaza nta zindi nzitizi bagira Ah, hanyuma kuri Eh, kuri urebye kuri- muri make nicyo gikorwa nicyo dushinzwe muri komisiyo y'igihugu y'amatora Ha- hanyuma kuri iyo ngingo yo kureba niba abakandida ah, bahabwa ibyo ah, i- itegeko ribemerera cyangwa se ah, niba hari abarenga kuri ayo mategeko waduha nk'ingero z'ibyo abakandida bemerewe n'ibyo batemerewe muri iki gihe cyo kwiyamamaza
icya mbere eh, abakandida bemerewe kwiyamamaza aho baba baramenyekanishije ko baziyamamariza Eh, nicyo cya mbere icya kabiri hari amasaha yo kwiyamamaza kuva eh, saa moya za mu gitondo kugera saa kumi n'ebyiri za nimugoroba ubwo ni mu kwiyamamaza ibi bisanzwe mu nama bahura n'abaturage ariko hari ibikomeza nk'ibyo mu itangazamakuru bishobora gukomeza bikarenga n'izo saha icya gatatu hari ibyo batemerewe eh, kuvuga cyangwa kugenderaho mu gihe wiyamamaza nko kwiyamamaza ukoresheje ubwoko idini eh, ukoresheje ibintu bis- bi- nka ruswa cyangwa bisa bisa nka ruswa eh, imvugo itandukanya abanyarwanda muri rusange ibyo ntabwo abakandida bemerewe gukoresha imvugo nk'izo Eh, ibindi ni ukutabangamirana kutatukana kuta eh, kudasebanya guseba umukandida mugenzi wawe ni bene nk'ibyo batemerewe Mm.
Eh, ibyo rero nibyo tugenda tureba ko buri bakandida babyi- bakora ibyo bagomba gukora kandi eh, dukurikirana ibyo n'ubundi tuba twaraganiriye nabo kuko twagiye tuganira nabo eh, bari bemejwe twakoranye inama nabo cyangwa babahagarariye tugenda tuganira kuri ibi ndetse tunabibutsa ibigomba gukorwa kugeza ubu mwavuga ko ibyo mubasaba babyubahiriza
cyane barabyubahiriza kwiyamamaza nta kumaze igihe kinini cyane urumva byatangiye ku wa gatandatu uyu munsi ni ku wa mbere Eh, ibyo bakora barabyubahiriza aho twumvise wenda bamwe bashaka gutana baba bamamaza yamamaza cyangwa n'abo bahura nabo tugenda tubafasha kongera gukomeza kugenda twibukiranya iby'amatora ateganya kugira ngo igikorwa kizagende neza Ah, iki gikorwa cyo gutegura amatora nk'uko bivuze hari byinshi mba mugomba gukurikirana hari eh, amabiro y'amatora hirya no hino ah, muzaba mufite mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu Ah, mu bijyanye n'uburyo mufite uburyo buhagije ese muri iki gihe mukoresha nk'abakozi bangana gute
Eh, buriya du komisiyo y'amatora ikoresha abakozi bari mu byiciro nka bitatu niko navuga hari abakozi bahoraho komisiyo y'amatora ikoresha bakora umunsi ku munsi abo ntabwo ari benshi cyane turarengaho mirongo itanu hari abandi mu gihe cy'amatora dushaka n'ubu twashatse bakorera ku masezerano y'igihe gito eh, bo twakwita mu ndimi z'amahanga contractual staff ariko cyane cyane abo dukoresha benshi ni abakorerabushake b'amatora muzi ko mu rwanda dukoresha abakorerabushake ba- b'amatora tumaze iminsi tubakoresha mu rwego rwo ku- kugabanya ingengo y'imari igenda ku matora mu rwego rwo rwo kugira ngo n'abanyarwanda benshi bishoboka bagire uruhare mu matora abo nibo benshi ubu turateganya kuzakoresha bagera hafi ku bihumbi ijana ba- birengaho abo rero bose twamaze kubashaka tu- twarabahuguye turi mu byiciro bya nyuma nyine byo gutuma nabo barushaho gusobanukirwa neza uburyo bazayobora amatora Mm. Uh, bwana charles munyaneza uh, umaze iminsi uh, muri komisiyo y'igihugu y'amatora ibikorwa byo gutegura amatora ubimazemo igihe uh, ugerageje nko ku- kugereranya igihe watangiye igihe u rwanda rwatangiye gutegura amatora uh, n'iki gihe uh, itandukanirizo riri hagati y'icyo gihe mutangira n'ubu ngubu uh, ese mubona hari byinshi byahindutse hari ibishya bihari eh, mu- mubona ibintu bimeze gute
Eh, ni- nibyo ni- nibyo burya nta tora risa n'irindi nubwo ryaba rimwe ribaye umwaka umwe irindi rikaba umwaka ukurikira kuko uko ibihe bihinduka ni nako n'ibikorwa by'amatora mu bijyanye n'imyitegurire yabyo bigo- bigomba guhinduka kuko hari ibintu bishya biba byaje reka mvuge mu bikeya icya mbere namwe mwari mubivuze eh, ubu dufite abanyarwanda bageze igihe cyo gutora banditse ku lisiti y'itora barengeje miliyoni icyenda Eh, urebye aho twahereye mu bihumbi bibiri na gatatu cyangwa ibihumbi bibiri na rimwe ntabwo bari bari barenzeho miliyoni eshatu amatora duheruka nk'aya mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani bari miliyoni zirindwi n'ibihumbi ijana zirengaho gakeya ubu ni miliyoni icyenda zirenga urumva ni hafi miliyoni ebyiri z'abanyarwanda biyongereye navuga bagiye gutora bwa mbere cyangwa eh, abo twita fasiti tayimu votazi abo bantu rero ni benshi ubwo hari byinshi bisabo hari byinshi bivuga haba kubigisha kubakangurira amatora kumenya iby'imitwe ya politiki biteganya gukora n'icyo ni gishya n'icyo ni ikintu gishya ki- gitandukanya cyane amatora tugiyemo na- na- n'aya dusanzwe dukora icya kabiri twari turimo dusobanura ko tugiye gukora amatora abiri azakorerwa icyarimwe ya perezida wa repubulika n'abadepite azabera umunsi umwe ibyo nabyo ni bishya mbe- nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nibwo dukoze amatora nk'ayo hari ibintu byinshi rero ubwo bizahinduka mu bijyanye n'imyiteguro mu bijyanye ndetse ni- na- na- n'imyi- n'imyi- n'uburyo amatora azakorwa nyirizina mu byumba by'itora ni byinshi birimo ikindi ni imyumvire y'abantu imyumvire y'abanyarwanda ya- yaba aba- abatora bisanzwe yaba abanyapolitiki birumvikana nyuma y'imyaka mirongo itatu nyuma y'imyaka eh, makumyabiri n'indi tuyobora amatora nko muri icyo gihe na- nagiye nkurikirana ibikorwa by'amatora imyumvire nayo igenda ihinduka iyo imyumvire ye igenda ihinduka y'abantu ubwo nyine n'ibijyanye n'amatora nabyo bigenda bihinduka bitewe na n'urwego abanyarwanda baba bagezeho Eh, ndimo ndavuga itangazamakuru itangazamakuru twari dufite mu myaka itanu irindwi ishize ntabwo ariryo dufite ubu yaba umubare w'ibitangazamakuru yaba imikorere yabyo ubu noneho hajemo ni- ni- n'itangazamakuru binyuze muri mu mbuga nkoranyambaga ibyo ni ibintu bishya kandi mu matora ugomba kubyitaho ibindi ni tekinoloji ikoranabuhanga dukoresha mu matora hari byinshi bigenda byiyongera n'ubu tuzagenda dukora haba nk'ibi bya lisiti y'itora hari byinshi twazanye ikoranabuhanga ngira ngo namwagiye mubikurikirana Eh, hari ibijyanye no gutumira kwemerera indorerezi z'amatora ubundi babikoraga nta koranabuhanga dukoresha ubu turarikoresha hari ibyo by'abakorerabushake nababwiraga hari n'ibindi tuzagenda dukora eh, mu bijyanye no guhuza amajwi kuyatangaza no kuyamenyekanisha navuga rero muri rusange buriya amatora batandukanye kandi hari byinshi dutegura gukora cyangwa twatojwe no gukora bitandukanye n'uburyo twakoraga amatora amwe ntabwo asa amatora aratandukanye urakoze cyane bwana Charles munyaneza hari n'abandi bagenda batwandikira hirya no hino hari umwe watubwiye ngo amatora mu rwanda tuyita ubudasa ariko hakaba n'abandi bavuga ngo nibareke ik- ikinamico hari abavuga ko ah, benshi ah, mu bakunze kunenga ubutegetsi bw'u rwanda bavuga ko mu rwanda amatora asa nk'aho ari ikinamico ko ah, uzatsinda aba yaramenyekanye Ah, nk'icyo kintu mwebwe iyo mubyumvishe mubona si igisebo kuri mwe iyo abantu basa nk'aho bavuga ko akazi mukora ah, gasa nk'aho ari ukujijisha abantu cyangwa ari ikinamico
ngira ngo wakabanza ariko ukanavuga no kuri abo bavuga ko ari ubudasa Mm, Ne- ne- ni- uvuze ibintu bibiri yego wari uvuze ko hari abavuga ko uburyo dukoramo amatora yacu mu rwanda tuyita ari ubudasa ubudasa bw'u rwanda Mm.
hanyuma wongeraho nicyo kindi cy'ikinamico ngira ngo n'ubwo budasa nibwo bunatuma wenda bamwe batekereza ko amatora mu rwanda ari ikinamico kubera ko wenda ku- kudasobanukira neza ubwo budasa bw'u rwanda imico rero wenda abantu baheraho wenda ntibagiranye amatora yo mu rwanda n'andi matora bazi cyangwa bajya babona hirya no hino turabizi ko um, hari abantu baba bamenyereye nko muri iki gihe tuvuge abantu barimo biyamamaza turabizi ko hari abamenyereye ko eh, iki gihe ari igihe ki- kiba ari icy'imvururu igihe ki- cyo gutukana kurwana guterana amabuye Ni nk'uko mbese byahoze kera mu rwanda Eh, mu gihe no mu rwanda bidahari twebwe n'ibyo twita ubudasa ubibonye wundi akavuga ngo ni ikinamico kuko ibyo abona ahandi bo bita ko ari byo wenda byiza mu mateka tutagira So, eh, i- ibyo rero byo kuvuga ngo ni ikinamico eh, sinzi uri mu rwanda wenda we niba yabivuga ariko n'uwa- n'u- n'uwabivuga yaba wenda atareba reka dufate urugero nk'ubu twari turimo tubabwira ko abantu batangiye kwiyamamaza dufite abakandida benshi barimo biyamamaza haba ku mwanya wa perezida wa repubulika haba ku badepite imitwe ya politiki igera kuri itandatu n'abakandida bigenga abagore urubyiruko dufite abakandida bagera kuri mirongo i- i- dufite abagore biyamamaza hirya no hino mu ntara bagera ku- ku ijana na mirongo icyenda n'icyenda iyo ugiye rero aho biyamamariza nibwo wabona ko ari atari ikinamico kuko buri umwe wese aku- afite abamukurikiye afite abamushyigikiye ari ikinamico abo ntabwo bagaragara Ba- baba bavuga bati turata umwanya wacu gusa zongera ngo ibyo by'ubu- byo kuvuga ngo ni ikinamico ababivuga nyine ni ba bandi ba- batazi ubwabo budasa bwo- bw'igihugu cyacu muri rusange nta nubwo ari n'amatora gusa Mm.
hari byinshi tudasangiye n'abandi kandi n'ubundi ntabwo tugombye kuba tubisangiye nabo ko hari byinshi bidutandukanye Mm. hanyuma ah, bwana munyaneza ah, wari ubikomojeho ko aya matora y'umukuru w'igihugu azaba rimwe n'amatora y'abadepite Ah, dufite abadukurikira hirya no hino ku isi ah, batari abanyarwanda Ah, ariko ku bijyanye n'abatora n'aba- cyangwa se abiyamamariza ku mwanya w'abadepite ah, mu rwanda ntabwo umuturage atora umudepite ahubwo atora ishyaka agatora abo bantu bari kuri lisite y'ishyaka Ah, ku bantu batabisobanukiwe neza gerageza utubwire uburyo abadepite mu rwanda batorwa
Eh, u- urakoze eh, ubwo buryo bwo gutora ni nibwo buryo eh, u rwanda rwahisemo buriya buri gihugu kigenda kigira uburyo bwo gutora eh, gihitamo bitewe n'amateka yacyo bitewe na sisitemu ya politike cyifuza n'imiyoborere yacyo eh, binatewe n'uburyo ubuyobozi cyangwa eh, ibyo abandi bakunze kwita ubutegetsi bu- busaranganywa cyangwa butangwa n'abaturage ubwo buryo mwarimu uvuze bwo gutora abadepite muzi ko eh, mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda tugira abadepite mirongo inani muri abo badepite mirongo inani abatorwa muri ubwo buryo mwarimu uvuze batorwa baturutse ku malisiti y'imitwe ya politike ni mirongo itanu na batatu ariko bashobora kuba harimo n'abakandida bigenga abandi ntibaturuka baturuka mu bagore makumyabiri na bane babiri baturuka mu rubyiruko n'umwe uturuka mu bantu bafite ubumuga batorwa na bagenzi babo ubwo ni uburyo bwo gutora ubundi mu rwanda twita cyangwa buganisha mu bijyanye no gusaranganya imyanya mu nteko ku buryo eh, bitabaho ko hari umutwe wa politiki n'umwe watwara iyo myanya yose iri mu nteko ishinga amategeko bitewe n'ubwo buryo bwo gutora twi- tu- turimo tubabwira Eh, ni- ni bwo mu- mu- mu ndimi zaho iwanyu bita proportional representation Mhm.
iyo iyo sisitemu rero nubwo mvuga ngo natwe niyo dukoresha ariko si twebwe twenyine tuyikoresha ntabwo ari hano mu rwanda gusa hagira abatorwa hanyuma abo batorwa nabo bakazagira uruhare mu gutora abandi Eh, ubu rero eh, kuri abo badepite mirongo itanu na batatu nayo ndimo nkubwira Eh, hari imitwe ya politiki itandatu yatanze amalisiti yayo ubu iyo mitwe itandatu ya politiki irimo iriyamamaza hirya no hino buri mutwe wa politiki wagiye utugezaho amalisiti y'abakandida depite babo bitewe rero n'amajwi buri mutwe wa politiki muri iyi itandatu ndetse n'umukandida wigenga urimo bitewe n'amajwi bazabona ayo majwi niyo azahindukamo imyanya bazabona mu nteko ishinga amategeko twibutse mu rwanda ko eh, kugira ngo ubone imyanya mu nteko ishinga amategeko nibura ugombye kuba wabonye gatanu ku ijana y'abaturage batoye neza n'ubwo buryo rero bukoreshwa ubu mitwe ya politiki irimo iramamaza ariko igenda yamamaza ayo malisiti igenda yamamaza abadepite kuko n'ubundi aho bagiye kwiyamamaza baba bari kumwe nabo bakabereka abaturage ariko icyo bakora bamamaza ni umurongo ni politiki ni porogaramu bazagenderaho hanyuma abaturage bahitamo abo bari ku malisiti yabo akaba aribo bazajya mu nteko ishinga amategeko gufasha igihugu gushyira mu bikorwa ibyo umutwe wa politiki warasezeranije abantu binatewe n'amajwi umutwe wa politiki wabonye E, turaza kugaruka gato kuri ayo malisite ariko reka mfate umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika wifuza kugira icyo abaza ni Vincent Kagabo wiriwe neza Kagabo uranyumva telefone yawe ntabwo irimo kumvikana neza uranyumva neza
halo yego ndakumva ubu
witwa vesa kagabo uri he
ndi i kigali mu rwanda ikibazo cyawe aho igitekerezo nashaka gutanga yego
eh, iyo ndabona kwiyamamaza kuri kugenda neza nta kibazo ahubwo ikintu wenda nashaka kubaza uwo mutumirwa hari abaka- hari abantu bamwe ba- banjye kandidatire banjye kandidatire zabo bavuga ko bazajurira mu kuba gatsinzi wenda niba wadusobanura naho abantu batishimiye ibyemezo byo ku buzima amatora ajya kure ariko nagira ngo wenda bitangeho umucyo uburyo biza aho banzarega ariko njye ndabona ntacyo nanenga aho hari ibintu biri kugenda ku murongo uko tubyifuza Eh, urakoze cyane Ah, bwana munyaneza uyu aribaza ese nk'abantu baba abakandida bifuzaga kwiyamamaza ah, cyangwa se n'abakandida baso- ba- ba- bari ku ilisite igihe umukandida yumva ko atishimiye icyemezo cya komisiyo ah, iba yamufatiye ngo- cyangwa se tuvuge nk'urugero nk'umukandida amatora narangira akavuga ko atemera ibyayavuyemo icyo gihe bigenda gute
ndakoze reka nshimire kagabo mbese ari no mu rwanda muri kigali barimo arakurikiranira hafi ibijyanye n'aya matora Eh, ubundi amategeko arabiteganya ibyo ndetse n'amabwiriza iyo umukandida atishimiye icyemezo cyafashwe na komisiyo y'amatora cyaba icyemezo eh, tububashe n'urugero n'ibi by'abakandida tuvuyemo cyangwa n'ibindi icya mbere ara- agera kuri komisiyo akerekana ibyo abona atishimiye cyangwa ibyo yo atekereza bitari byo bitewe n'icyemezo komisiyo yafashe Eh, hanyuma komisiyo ikamuha ibisobanuro ikamusobanurira ibyo yashingiyeho ifata ibyemezo runaka Eh, atabyishimira itegeko riteganya ko uwo muntu ajya mu rukiko rw'ikirenga niho ibirego bifitanye isano n'amatora ya perezida wa repubulika ndetse n'ay'abadepite bit- bitwarwa ubundi urega cyangwa utishimiye ibyo niba komisiyo y'amatora hari ibyo yakoze atishimiye harimo n'ibyo byo gutangaza ibyavuye mu matora umuntu aba afite amasaha mirongo ine n'umunani kugira ngo atange ikirego cye mu rukiko rw'ikirenga mu rukiko rw'ikirenga rugasuzuma ikirego rwasanga afite ishingiro rukaba rwategeka ibigomba gukorwa hashingiye ku mategeko cyangwa rukaba rwaca urubanza bitewe n'ibyo amategeko yandi ateganya hari uburyo rero bwo kujurira uburyo bwo kumva imanza igihe zicibwamo ibyo byose biteganijwe n'amategeko kubiri ibi by'amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite byo ibirego cyangwa ubujurire bujyana mu rukiko rw'ikirenga urakoze cyane bwana munyaneza dufite kandi na fisito wiriwe neza
niriwe neza uri hehe
ndi mu mujyi wa kigali ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo cyanjye rero ni icyifuzo urebye mu by'ukuri iyo turimo tureba ibikorwa byo kwiyamamaza cyangwa no mu busanzwe uburyo ki abanyarwanda dukunda umukandida wa fpr kandi tukaba tukiri mu gihugu cyifuza iterambere cyifuza kugera kuri byinshi icyo nabaza umutumirwa ni iki twakora kugira ngo mu gihe tugisuye umukandida wa fpr amatora se ntahagarara kuko n'ubundi urebye nta nta nyungu azaniye abanyarwanda cyane ariko ibyo nibyo kwitwa ngo ni demokarasi yabo mu burengerazuba kandi twebwe nimba turi gutera imbere bo bateye imbere igihe twe dufite umukandida tutishimiye numva ikintu cy'amatora cyasa nk'ikiba cyaba gihagazemo gakeya mu gihe runaka
urakoze cyane bwana munyaneza mwafasha mwafasha mwafasha ntabwo numvise neza ikibazo cyawe we avuze ko ngo bafite umukandida bakunda kandi bishimiye none akibaza niba ari ngombwa ko mukomeza gutora kandi bo ngo baba baramaze guhitamo uwo bakunda
fisito ubwo baravuga bo ariko ntabwo tuze bo ari bo ni ba fisito bangahe fisito ashobora kuba wenda hari umukandida yishimiye kuri we wenda yumva atakabaye habaho amatora ariko ni fisito nyine sinzi abo bandi avuga bari bo nuko bangana n'abo wewe ashobora kuba avuga gutyo avuga uwo mukandida yishimiye ariko hari n'abandi nabo bavuga abandi bakandida bishimiye barimo biyamamaza niyo mpamvu rero habaho amatora kugira ngo buri umwe atore nyine abo yishimiye n'undi atore abandi bishimiye
hanyuma tugaruke gato kuri ya lisite y'itora cyane cyane ku mwanya w'abadepite amakuru atugeraho ni uko uburyo abakandida bari kuri iyo lisite bazatoranywa kugira ngo bakurikije nyine uko amashyaka azaba yitwaye mu matora ngo byahindutse sinzi niba ari byo koko ariko mbere ngira ngo bakurikizaga uko abantu bakurikirana ku rutonde n'ubu niko bizagenda
niko bimeze ni ku itegeko riteganya ubundi bayita lisite buroke mu ndimi z'abanyamahanga so bitewe n'amajwi buri mutwe wa politiki wabonye ubundi bahera hejuru kuwubanza bakamanuka kugeza igihe bagere ku mwanya ujyanye n'amajwi uwo mutwe wa politiki nta cyahindutse rero nubwo itegeko rigenga amatora ryavuguruwe umwaka ushize iyo ngingo ntabwo yigeze ivugururwa niko bikimeze urakoze cyane reka dufate na silve wiriwe neza silve uranyumva
ndakumva neza uri hehe
mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo nari mfite icyo nabaza umutumirwa ngewe hari abantu bigaragara yuko bari bashoboye gutanga kompetisiyo muri ariya matora bakaba bataremerewe kandidatire zabo cyangwa banigo bemererwe kwiyamamaza tukaba tubona barangiwe kandi nanone tukabona abemerewe tukabona nta kompetisiyo nini bazatanga Mm.
aho ngaho ubwo abantu icyo nasigaye nibaza ko hari abantu njya numva ngo amatora yo mu rwanda ni nk'ikinamico Mm.
ntibabaho urwaho rwo kubivuga
Eh, bwana munyaneza wari wagikomojeho icyo kibazo ah, muri bwa butumwa nari nabonye ah, ku, ku mbuga nkoranyambaga zacu ariko wenda wagerageza ukamusubiza mu magambo make ese abo bantu murabangira cyangwa se ntabwo baba bujuje ibisabwa
birakoze cyane ubu- ni ni uku bivuze ntabwo baba bujuje ibiteganywa n'amategeko kandi komisiyo y'amatora mu byo ishinzwe eh, nk'urwego rwigenga ni ukubahiriza amategeko eh, rugafata kimwe abakandida bose abataremejwe rero ni uko batari bujuje eh, ibiteganywa n'amategeko kandi twarabivuze nka komisiyo y'amatora twabishyize ku mugaragaro kuri buri mukandida Eh, ikindi twari twanagikomojeho kare Eh, umukandida wenda wajya kubona ko ibyo twavuze atabyishimiye cyangwa atari byo bari bafite uburenganzira bwo kujya mu nkiko mu rukiko rw'ikirenga kujya kujuririra cyangwa kuregera icyo cyemezo cya komisiyo y'amatora cyo kutemera kandidatire zabo Eh, ubwo rero eh, uko mbizi ndumva nta komisiyo y'amatora ntabwo yigeze ihamagazwa mu nkiko eh, kujya kuburana ku cyemezo ya- yaba yarafashe ubu ndatekereza ko eh, n'abo ba nyir'ubwitegura ngo babonye ko ibyemezo komisiyo yafashe byari bishingiye ku- ku- ku mategeko ibindi rero yongeyeho umuvandimwe eh, kuba ngo nta kompetisiyo nta- numva nabikomojeho kompetisiyo iragaragara mu buryo abantu barimo biyamamaza Eh, kandi nsugira ngo eh, ibi bya kompetisiyo cyangwa ihangana mu matora niba ariko umuntu yabyita mu- mu- mu- mu- mu kwiyamamaza Eh, na- ntabwo buriya abakandida bose bagira abantu bangana ariko igikuru ni uko haba harimo abakandida kandi abaturage bakaba bafite uburenganzira bwo kuzahitamo kuzahitamo nicyo gikuru
Mm, tugaruke ne- rero ku munsi nyirizina w'amatora Ah, niki abaturage bakwiye kwitega ese amatora atangira ryari umuturage niki agomba kwitwaza kugira ngo ajye gutora hanyuma amatora arangira ryari kuri uwo munsi
Eh, ibyo dusaba abaturage turabasaba ariko tunabashimira ndavuga abanyarwanda baba abari mu rwanda baba abari hanze y'u rwanda uburyo kugeza ubu bitabira ibikorwa byose by'amatora nk'uko nagiye mbivuga uburyo bitabiriye kwiyandikisha kuri lisiti y'itora cyangwa kureba ko bari kuri lisiti y'itora uburyo babyitabiriye n'ubu bakibyitabira uburyo bitabira inama amahugurwa n'ibindi bikorwa kugira ngo eh, basobanukirwe ibijyanye n'amatora shimira abafatanyabikorwa abanyarwanda bari mu nzego zitandukanye ibyiciro bitandukanye baba bari mu miryango itari iya leta abag- abagore urubyiruko abafite ubumuga abari mu mitwe ya politiki uburyo bose bubona eh, bafatanya twese dusenyera umugozi umwe kugira ngo amatora azabe- yacu azagende neza byo turabishimira abanyarwanda no kugeza ubu buryo kwiyamamaza birimo bigenda eh, byose ntabwo nagenda ntabishimira abanyarwanda uburyo barimo babyitwaramo Eh, ubwo abanyarwanda harimo bakurikirana ibyo bikorwa ariko harimo n'ababifitemo uruhare rutaziguye nk'abo banyapolitike n'abandi Eh, ubwo rero ibindi bisigaye nibyo navuga byo ku munsi w'itora icyo dusaba abanyarwanda ni uko cya mbere bamenya aho bazatorera kandi ubu ba- nibyo bamaze iminsi bakora cya kabiri ku munsi w'itora bakazaza gutora eh, bitwaje ibibaranga ndashaka kuvuga indangamuntu eh, zaba ari mu rwanda n'abo hanze barazifite ko abo hanze bo n'udafite indangamuntu hafi yakoresha pasiporo ye ikindi amatora atangira saa moya za mu gitondo ndashaka kuvuga ari amatora azaba kuri cumi na gatanu mu rwanda no kuri cumi na kane mu mahanga mu mahanga iyo tuvuze saa moya ni amasaha y'icyo gihugu amatora aberamo hanyuma agasoza saa cyenda z'igicamunsi haba mu rwanda haba no muri no hanze y'u rwanda ariko hanze y'u rwanda bo bagendera ku masaha y'icyo gihugu amatora yaba yabereye iyo rero dusaba abanyarwanda ni ukuzitabira ayo matora nk'uko basanzwe bayitabira ari benshi ntabwo mu rwanda twari twajya hasi ya mirongo icyenda na gatanu ku ijana y'abanyarwanda bitabiriye amatora n'ubu nicyo tubasaba icya kabiri bazaze batore batore kare nibarangiza bigire mu mirimo yabo ya buri munsi kuko amatora ntabwo azahagarika ibindi bikorwa bizaba bikorwa kandi nk'uko basanzwe babikora icyo tubasaba ni ukuzatora mu mutuzo mu mutekano ibizaba bisigaye ni komisiyo y'amatora ubwo natwe na komisiyo y'amatora hari iby'amategeko adusaba ibijyanye n'imiyoborere y'amatora mu mucyo mu bwisanzure ibyo natwe tukaba tubyijeje abanyarwanda badukurikira kandi twizeye ko amatora yacu azagenda neza nk'uko bisanzwe urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika haba kubaho uranyumva
ndakumva neza cyane uri hehe
mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo umurenge ni wa buyoga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mbere na mbere reka nshimire ijwi rya amerika ryateguye insanganyamatsiko yiga ku matora y'u rwanda kandi ndakeka neza ko n'abanyarwanda tubyishimiye amatora mu rwanda twatangiye kwiroganiza neza aho hari kwiyamamariza twitwagira neza nta kibazo gihari kandi giteguye neza cyane kandi uwo tuzitorera natwe turamuzi duhitamo nta gahato n'umutima wacu neza ni ikibazo cyangwa igitekerezo hari ikintu ndi mbaho ikibazo ndi kwibaza urabona ari abantu bagiye gukora mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye ya segonderi kandi bageraho igihe cyo gutora bazoherezwa gute kugira ngo batore baba batarinze ku itora ku ikarita y'itora
icyo ni ikibazo nibaza ko bwana charles munyaneza yagusubiza bwana munyaneza kuri abo banyeshuri ngo bashobora kuba baragejeje igihe cyo gutora ariko bazaba bari mu bizamini kandi batari aho biyandikishirize bigenda gute
ubu byo tureba abanyeshuri ni koko abazakora ibizamini bya leta yaba umwaka wa gatatu segonderi ndetse umwaka wa gatandatu segonderi bageze igihe cyo gutora amatora bazaba bari mu bakiri mu bigo by'amashuri yabo bazaba batari batangira n'ibizami twabyitayeho rero ubu mu gutegura ilisiti y'itora muri iyi minsi twabikoraga bo twagiye tubandika mu midugudu ibyo bigo by'amashuri arimo tuvugiye ikigo cy'ishuri cya segonderi cyitwa runaka abanyeshuri barimo twakoze lisiti yabo yihariye ishyirwa kuri lisiti y'abaturage basanzwe bo mu mudugudu icyo kigo cy'ishuri kirimo ni ukuvuga rero abo banyeshuri bo bazatorera muri uwo mudugudu icyo kigo cy'ishuri kirimo hamwe n'abandi baturage basanzwe rero twabyitayeho bazatorera aho ku ishuri kuko ntabwo bataha ngo bazagaruke barimo bitegura ibizami dufatanyije n'inzego bireba cyane cyane ibigo by'amashuri abanyeshuri banditswe mu midugudu y'aho ibigo by'amashuri birimo aho bazanatorera
urakoze cyane reka twakire na twagira yezu wiriwe neza
ndiwe neza
uri he
ni kigali rwanda acuruzwa muri
gerageza ujye ahantu tukumva neza ntabwo ijwi ryawe ririmo gusohoka neza ariko
ariko ndikuba neza ego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
igitekerezo mfite
mariseri mariseri reka reka nsabe ah, mugenzi wanjye mu buhanga bw'ibyuma twagira yezu ntabwo tumwumva reka nsabe mu buhanga bw'ibyuma bamukureho hanyuma bongere bamuhamagare wenda turaza kumwumva neza Ah, ariko ah, hagati aho ah, bwana munyaneza mu gihe turimo no kwegereza umusozo w'iki kiganiro umunsi rero w'amatora urarangiye ni ryari abanyarwanda bazatangira kumenya ibyavuye mu matora
nk'uko dusanzwe tubikora tugateganya ko no ku munsi w'itora nyirizina iriya tariki cumi n'eshanu tuzarara tumenyekanishije amajwi amajwi yo tuzaba twashoboye guhuza kuri uwo munsi abanyarwanda rero bazarara bazi cyangwa buzajya gucya bazi aho birimo biganisha ku bijyanye n'ibarura ry'amajwi hanyuma hari ibyo amategeko ateganya byo gutangaza by'agateganyo ibyavuye mu matora ndetse no gutangaza burundu abatowe turateganya ko bitarenze itariki makumyabiri z'ukwezi kwa karindwi nk'uko biri muri gahunda y'amatora tuzaba twatangaje iby'agateganyo ibyavuye mu matora by'agateganyo hanyuma bitarenze itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa karindwi nanone tuzaba twatangaje burundu ibyavuye mu matora ubwo nibwo hazamenyekana umuyobozi w'igihugu umukuru w'igihugu watowe ndetse n'abadepite batowe muri biriya byiciro bitandukanye iyo niyo minsi ya nyuma ibyo bikorwa bishobora kuberaho ariko bishobora no kuba mbere y'ayo matariki mu gihe hatabemo bya bindi twavugaga wenda byo kujurira kurega n'ibindi mu gihe bitabayemo ibyo dushobora no kubitangaza mbere ariko ubundi ayo niyo matariki ya nyuma turebye ibyo amategeko ateganya muri iyo nzira yose ijyanye no gutangaza no kujurira cyangwa kurega igihe byabaye urakoze cyane reka tugaruke kuri twagira yesu mariseri uranyumva ubu ngubu
na mbere nakumvaga ngewe nta kibazo ubu natwe turakumva neza ngaho ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe uherereye he
mperereye kibagabaga ni kigali mu rwanda mu karere ka gasabo yego
icyo ndashaka kuvugaho hanini ndashaka gushimira komisiyo y'igihugu y'amatora hano iwacu mu rwanda kubera ko nyuma yo kwemeza abakandida yaba abakandida depite ndetse no ku mwanya wa perezida amabwiriza babahaye nk'uko babivuze bitewe n'uburyo bifuzaga ko biyamamaza hatagize ikibangamira ikindi ndabashimira ko mu minsi itatu ishize biyamamaza niko byagenze kandi ntekereza ko disipurine abakandida bafite ariyo bazakomezanya kugeza igihe bazarangiriza aho ngaho rero urebye uburyo bari kwiyamamaza buri mukandida perezida akagira imigabo n'imigambi abwira abaturage baje kumutega amatwi uburyo bari guhabwa umwanya niba umwe ari iburasirazuba undi akaba ari aha ku buryo adashobora kugonganira mu nzira wenda kubera ubwinshi bw'imodoka ziherekeza abakandida abaturage kugira ngo hatabaho kuvuga ati wenda hahagiye aba n'aba nkongera gushimira itangazamakuru uburyo bose riri kubasaranganya mu kanya kamwe bari guha umwanya umukandida umukandida wa feri mu kandi kanya girini pati mu kandi kanya umukandida wigenga philippe ukabona ukuntu ari ibintu biri kiriya ku murongo nta mvururu nta wuhara bikundi cyangwa se avuga amagambo asesereza undi ugahita ubona ko ari ibintu komisiyo y'igihugu y'amatora yateguye neza ndetse tukanashimira n'abakandida ku muyoboro bahawe kuba bose bari kuwubahiriza ni ikimenyetso cy'uko u rwanda hari aho tuvuye kandi hari aho twageze ndetse hari n'aho tuzagana heza nicyo nashaka kuvuga gusa murakoze urakoze cyane ubwo ndibaza ko kuri wowe cyari igitekerezo bwana yego urakoze cyane bwana Charles munyaneza kare wigeze kuvuga ko mu byo mushinzwe ni ugutegura amatora anyuze mu mucyo kandi abantu bose bibonamo mu bijyanye n'indorerezi zaba izo mu gihugu cyangwa se izo mu mahanga hari izo mwatumiye abo mwatumiye bangana gute bazaba baturutse mu bihe bihugu cyangwa se mu duce tw'isi
murakoze reka mbanze ngire akantu gatoya mvuga ku byo twagira yezu yari avuze cyane cyane ku bijyanye n'itangazamakuru hano ndagira ngo nibambe ku itangazamakuru rya leta hano mu rwanda iyo dukunze kwita arabiye nabashimire icyo nabwira abatwumva buriya ni uko ibyo twagira yezu avuze nibyo kandi mu mategeko no mu mabwiriza niko bigomba kugenda kuri iryo tangazamakuru rya leta naryo igomba guha amahirwe angana umwanya ungana abo bantu biyamamaza kuri iyo myanya itandukanye kugira ngo bose ku kwiyamamaza kwabo kugaragare nk'iryo tangazamakuru rya leta kandi na komisiyo y'amatora mu rwego rw'itegeko nanone wenda nicyo hari nakomojeho mbere tukaba dufite inshingano yo gukurikirana ko n'iryo tangazamakuru rya leta koko riha umwanya ungana n'amahirwe angana abo bakandida barimo biyamamaza icyo rero nacyo turagishimira itangazamakuru rya leta kugeza ubu ririmo rirakora kinyamwuga kandi rirubahiriza ibyo amategeko abisaba kandi tukaba twizeye ko ariko bizakomeza kugeza igihe kwiyamamaza bizarangira ku bijyanye rero n'indoro z'amatora nibyo biri mu mahame nanone komisiyo y'amatora igenderaho ihame ryo gukorera mu mucyo niyo mpamvu rero dutumira tukakira indorerezi z'amatora mu gihe cyose dufite amatora nkaya n'ubu byarakozwe ndetse n'ubu indorerezi nyinshi zirimo zirakurikirana n'ibi bikorwa byo kwiyamamaza haba izo mu rwanda ndetse n'izo mu mahanga izo mu rwanda hari izituruka mu miryango itegamiye kuri leta na sosiyete sivire hari abaturuka mu bigo twavuga bya kinyamwuga cyane cyane ibifitanye isano n'imiyoborere na demokarasi biri mu rwanda hari za minisiteri hari za komisiyo nazo zishinzwe gukurikirana nk'iby'uburenganzira bwa muntu na komisiyo ikurikirana uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu rwanda n'izindi nzego zitandukanye muri leta itangazamakuru ariko n'abo mu mahanga nabo twarabatumiye hari abaturuka muri za komisiyo z'amatora bagenzi bacu bo mu karere no hanze y'akarere hari imiryango ihuza ibihugu iyo yose twarabatumiye kandi bamwe bamaze kugera hano abandi barahagera muri iki cyumweru n'igitaha
urakoze cyane hari undi watwandikiye avuga ko muri iki gihe isi irimo gutera imbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga ngo kuki mudakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu gutora iki ni igitekerezo mufite mwaba mubitekerezaho ese murakoresha gute ikoranabuhanga muri iki gihe cy'amatora
ikoranabuhanga buriya rikoreshwa mu buryo butandukanye natwe nababwiye ko muri komisiyo y'amatora turikoresha nababwiye ko turikoresha mu bijyanye no kwandika abaturage mu bijyanye n'abaturage ubwabo kumenya ko bari ku ilisiti y'itora batiriwe bahaguruka aho bari bashobora gukoresha telefone zabo cyangwa za mudasobwa nababwiye ibyo by'indorerezi z'amatora ubundi izo ndorerezi zo hanze y'u rwanda byazisabaga kuza mu rwanda zikandika zigasaba tukazemerera ariko babikorera aho bari bo bakaza gusa baje mu mirimo yo gukurikirana amatora nababwiye n'ibindi bitandukanye dukora mu ikoranabuhanga wenda icyo abantu baba bavuga ngira ngo ni ugukoresha ziriya mashini zibarura amajwi zibarura amajwi ku munsi w'amatora icyo nicyo tutari twakora nta nubwo tugiteganya kuzagikora muri aya matora dufite gahunda tugenderaho hari ibyo tubanzirizaho mu ikoranabuhanga tukagenda tugera no ku bindi bitewe na nyine n'ikoranabuhanga rigeze ariko n'imiterere y'igihugu cyacu n'ibyo tubona bishoboka n'ibidashoboka kubera ko hari bimwe nk'ibyo muvuga tubona tutari twitegura neza ariko bitavuga ko tutazabigeraho ariko tugenda tunigira no ku bandi bagenda babikora kubera ko hari n'aho tubona babikora bari no mu bihugu bivuga ko byateye imbere cyane ariko amatora yaba bakoresha ubwo buryo ukumva hari n'ibindi bintu bitavugwaho neza kandi bavuga ngo babikoresheje twebwe rero turagira ngo tugende tugera kuri kimwe tujya ku kindi mu bijyanye n'ikoranabuhanga n'icyo tuzakigera ariko tukigereho twakiteguye bwana charles munyaneza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya uh, wahaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kandi uganirize abakunzi bacu hirya no hino ku isi wakoze cyane
murakoze cyane namwe kuba mwaduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire n'abanyarwanda numvise hafi bose cyangwa bose bari no mu rwanda reka mbashimire kandi nongere mbashimire rwose uburyo nabo bitwara muri ibi bikorwa by'amatora urakoze cyane nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwari mukurikiye ikiganiro muri isanga nshimire enjeniyeri wamfashije mu buhanga bw'ibyuma geoffrey mutagoma niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe